Now, since on Sunday, they start to dey celebrate Davido's uncle, Senator Ademola Adeleke, when be the governor of Oshun State. My people, may we not lie o. The love, unity, understanding, peace when it e be say e day for this Adeleke family. E too dey massive, e too dey big. Hello, my wonderful people. How una day I will say una day fine yes so i don come again with another story. today matter now about davido and im e family since on sunday my people, na they begin to celebrate senator ademola adeleke when come be the governor of Oshun state now the celebration starts from lagos for one hotel from there on monday na they go for Oshun state where in for celebrate his e 64 years birthday the one where they do for lagos state that one na pre-birthday dinner the may birthday it e come be on monday a lot of us be dey think say na that's on sunday night be birthday no it was on monday then on tuesday he get the title when he be say dem given for Oshun state through um, uh, i think uh, the oni uh, of ife so after dem my people. the next day another celebration starts. for this celebration my people, eh if not check the people when they dey hall case children They pass 40 percent wen dem go they do something like this. all of them, they they come down even davido they are me. leave wetin e dey do He make sure say e come grace dat occasion with the family. I dey love to talk about this Adeleke's family. Why? Because I dey learn something from them. I don't know about other people, but for me, I dey learn something. And once I dey watch them, my prayer be say, God, I beg you, oh, give me the strength, make I still take carry my family like this. Why? Because now one person now he starts this unity for this family, which is their grandmother wey come from igbo land na she o na dey say e put wetin dem dey call love e come install am put for the family up till today the love wey dey there e too dey big no be small well my people for that occasion uh, a lot of people really come anyway a lot of people come for that occasion e get something when e be say davido papa do maybe i go put the video later when they wan uh, when uh, they wan do the the uh, title when e be say they wan give uh, davido's uncle as dem dey for that event davido's uncle come say make everybody stand up make him pray make he dedicate the thing to the able hands of god everybody stand up hmm? na only davido papa na I remember to remove the cap for head for una to know how that's eh, the man davido papa he fear god pass any other thing although everybody wey dey there they fear god i don't say they no fear god but this man gets that fear say ah Now so they really tell us that time say if you wan pray to god you need to remove your cap This man instantly he remove e cap Now there i come talk say ah no wonder his son no they need wahala Now people when it be say that they follow wetin that they call rules that they follow laws Where my people i really they very very happy for then the occasion was so successful The man they very very excited a lot of people grace the occasion including eh, Sadele Momodu, many people, then go that uh, event. And to God be the glory. Everything went successful. So you won't be saying they watch this video. I beg, make we trial, oh. may love flow for our family. Because family when love day. You know, get time content they talk saying my uncle they disturb me, oh, or na my uncle wife, now they disturb me, or now so that my mama sister the one when wey mama you three times now so it e no good o oh. Now so one pastor tell me say hey eh, hey, now no we now go feed do say yes this kind of gbasgbo no go day for our family because the children went day for adeleke family to say maybe they define find error say ah papa this one you they say now your best brother see see see I'm not sure say this unity go strong rich like this sometimes some family day now children their children na eh, dey cause gbasgbo for the family Where make i leave una for now to all my amazing fans may god bless you all please share this video hope to see you guys in my next video adios todos bye